mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere itariki icenda z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka na fideli niyo ngabo naje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha murahemukira perezida wa repubulika paul kagame ibyo muri gukora ntabwo mumukorera ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu rwanda hagomba kuba demokarasi reba abanyamakuru babafotora bagenda babivuga byose uko mubayeho uko mwirirwa mukubita abaturage ibyo bita uwo ni maître bernard ntaganda wo mu mugambwe ps imbonera- imbo- imberakuri imberakuri murantunga ryo mu rwanda agaya inyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara muri sentare nkuru ya nyarugenge ku mugwa mukuru i kigali
abagwanyi bo mu mugwi urwanya ubutegetsi bwa uganda allied democratic forces mu mfunyapfunyo adf eh, bagize igitero mu masaha ya kare y'uno munsi wa mbere mu ikambi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri hafi y'igisagara ca beni
muri liberia abanyagihugu buca baja gutora perezida mushasha
perezida wa amerika donald trump yatangaje uno munsi wa mbere ko utwigoro twa amerika two kugondoza korea ya ruguru ku migambi yayo yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda ntacyo twashitseko mu kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri
amerika na turukiya byahagaritse ambasade zazo iby'agateganyo ayo makuru hamwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu
duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi wa mbere ko utwigoro twa leta zunze ubumwe za amerika two kugondoza igihugu ca korea ya ruguru ku migambi yaco yerekeye ibigwanisho runyanganda taco twashitseko mu kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri perezida trump yatangaje ko amerika yagerageje kugondoza korea ya ruguru mu kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri n'itanu mu guha ico gihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari ko yamara atakintu na kimwe yaronse ibyatangajwe na perezida trump byerekana ko ashobora kuvavanura n'imigambi imaze igihe ya leta zunze ubumwe za amerika yerekeye korea ya ruguru ku migambi yayo y'ibigwanisho ruhonyanganda perezida trump avuga ko imigambi y'abakuru b'ibihugu bo muri kahise muri amerika atacu yashitseko amenyesha ko korea ya ruguru yarenze ku masezerano yose yashyizweko muri kahise yavuze ko hari uburyo bumwe bwonyine bushobora gukora ivyo perezida trump yashatse kuvuga ivyo yashatse kuvuga ntibitomoye yamara bisa nuko yashatse kuvuga uburyo bwa gisirikare
kuri uyu wa munsi wa mbere ya eh, Turkiya igihugu cya Turkiya cyasavye leta zunze ubumwe za Amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi zitwa visa ku bava muri Turkiya binjira muri Amerika ejo ku munsi wa Mungu ibiro vya ambasade ya Amerika i Ankara byasohoye urwandiko ruvuga ruti inyuma yaho hagiye haraba utubazo tumwe na tumwe Amerika ifashe ingingo yo gusubira kwihweza neza imigenderanire yayo na Turkiya ku bijyanye n'umutekano w'abakozi hamwe n'ibiro byayo vya ambasade muri Turkiya ubwo rwandiko ntirwatomowe neza impamvu amerika yafashe iyo ngingo yo kwiga neza imigenderanire yayo na turkiya canke ikiringo iryo hagarikwa ryo gutanga amaviza kizomara inyuma y'amasaha make turkiya yaciye ifata itangaza ko nayo ifashe ingingo yo guhagarika ivy'agateganyo itangwa ry'amaviza ku banyamerika basaba kwinjira muri turkiya muri iryo tangazo turkiya yakoresheje amajambo asa n'ayakoreshejwe n'itangazo ryasohowe na amerika aho yavugira kuri tele, aho yavugira ku televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa Turkiya hajejwe ubutungane Abdul Abdul Hamid Gul yavuze ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na Amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho mu karere ka afurika abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bwa uganda allied democratic forces mu mfunyapfunyo adf bageze igitero mu masaha ya kare uno munsi ku wa mbere eh, ku ikambi y'igihugu ya, ya repubulika iharanira demokarasi ya congo iri hafi y'igisagara ca beni bishe umwe mu basirikare bajeje gucungira umutekano b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bakomeretsa abandi batari bake aya makuru yatangajwe n'ibiro by'inteko zijejwe umutekano z'ishyirahamwe monisco n'igisirikare cya congo umuvugizi w'igisirikare cya leta ya congo mark hazukai yatangaje ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu bagwanya leta ya uganda adf ari bo bagize uruhara mu gitero c'uno munsi wa mbere hamwe n'ukundi gutana mu mitwe kwabereye mu gisagara ca beni mu minsi mikeya irangiye ubwenegihugu bw'abapfuye n'abakomeretse ntibwamenyekanye buno nyene
tukiri muri afurika ejo ku munsi wa kabiri abanyaliberiya bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe ko bahitamwo uzosubirira perezida ellen johnson sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri abanyepolitike mirongo ibiri nibo bariko bariyamamariza kumusubirira muri bo harimwo icegera ciwe hamwe n'uwahoze ari umukinyi w'umupira w'amaguru azwi cane akaba kandi yari yigeze guhangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri rosa laba umwe mu banyagihugu bashigikiye umugambwe wa perezida ellen johnson sirleaf avuga ati dukeneye umuntu ashobora kubandaniriza aho perezida ellen johnson sirleaf yari agejeje icegera cya perezida sirleaf asanzwe yemewe cyane mu banyagihugu nk'umuhumure w'intungane yamara hari abashimishwa n'ivyo perezida sirleaf aho yashikanye igihugu ariko bakabona ko hakwiye gutogwa umunyepolitike afise intumbero nshasha abo nabo bashigikiye abatavuga rumwe na leta bo mu mugambwe wa george weya weya arashigikiwe mu buryo buboneka mu gihugu nawe nyene yarigeze kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu azwi cyane nawe nyene kubera yigeze kuba umukinyi w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu hakaba kandi n'umukenguzamateka aturuka mu ntara ya monteserado weya afise icizere kw'iyi nshuro igira gatatu azotaha n'insinzi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubandanirize kandi ku yandi makuru yerekeye afurika abantu mirongo itatu n'indwi uh, barishwe inyuma y'amatora yabaye mu gihugu ca kenya mu kwezi k'umunani bose kiretse babiri muri bo bahitanywe n'inguvu z'umurengera z'igipolisi ivyo vyatangajwe no wa mbere na komisiyo y'igihugu ku vyerekeye agateka ka muntu muri kenya muri raporo y'impapuro amajana abiri na mirongo itandatu na zibiri komisiyo y'igihugu ku gateka ka muntu yatangaje ko abantu bari hagati ya mirongo itatu na batanu na mirongo itatu n'indwi bishwe hagati y'itariki icenda n'itariki cumi na zitanu z'ukwezi k'umunani bivuye ku ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera z'igipolisi sentare ndayinyuzwa y'igihugu ca kenya yarafuse amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani muri kenya iyo sentare yatangaje ko ayo matora yaranzwe n'amahinyu amatora mashasha ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'icumi iyo raporo ya komisiyo y'igihugu uh, ku gateka ka muntu muri kenya yatohoje ubwicanyi bwabereye cyane cyane mu bice by'abatavuga rumwe na leta mu gihugu aho imyiyerekano yatanguye inyuma y'uko abayoboye abatavuga rumwe na leta bavuze ko amatora yabayemwo amahinyu perezida w'igihugu cya sudani omar al bashir yongereje amezi abiri couvre-feu mu ntara zirimo intambara muri darfur no mu ntara za nil bleu e, mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu na kordofani yo mu bumanuko iyo ngingo ifashwe iminsi ibiri inyuma y'uko leta ya amerika itangaje ko yifashe ingingo yo gukura ibihano bimaze imyaka mirongo ibiri yafatiye sudani perezida bashir yafashe iyo ngingo yerekeye kuvefe kugira yerekane ko leta yiwe irajwe ishinga no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ya sudani yarashizeho kuvefe inshuro zitari nke mu ntara ya darfur ni bleu na kordofan du sud aho gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi kwahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi
muri ko mwumviza radiyo ijwi ry'amerika isaamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ya fm mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu fm mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze mail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu hamwe no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yunguruje ubugira kabiri urubanza rw'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane rushima rwigara kubera inzitizi zibandanya kwibonekeza muri urwo rubanza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa abaregwa bose uko ari batatu bongeye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye kandi abapolisi byibura bane kuri buri uregwa nibo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko nta jwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewemo intebe ariko bibi by'ubusa ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve abaregwa diane shima rwigara muri umuna w'amahoro ane rwigara na mukangemanyi adeline rwigara ubabyara noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na metre pierre celestin buhuru uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone ubutumwa abaregwa bandikiranaga kuri whatsapp ibaruwa ane rwigara bivuga ko yandikiye ikinyamakuru jeune afrique urutonde diane rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize kugira ngo barebe koko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara metere buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro buvuga ko imyanzuro igaragarira n'urukiko bwavuze ko abakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha mirongo irindwi n'abiri urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze busubiza busubiza ko ziriho ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragaza abatangabuhamya mu iperereza rigikomeje metere buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko anne rwigara yandikiye ikinyamakuru jeune afrique n'urutonde diane rwigara yashyikirije ndeke byose asanga nta banga ribirimo cyane ko byamaze gusakazwa mu bitangazamakuru nk'amwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga madame mukangemanyi adeline rwigara yatsa ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati nzamuye icyubahiro cy'imana kandi ndabashimiye areruya n'imvugo mu ijwi rituje yazamuye amarangamutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi abandi bubika imitwe yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso metere buhuru yabona rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera si na paul rwigara ariyoste rwigara na aristote rwigara rwanagaragayemo metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ryamaze gucikamo ibice mu magambo make n'ijwi rya amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we metere ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ntibimuhira agakomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko umva uko ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru uyu aha ngaha ni muri parike ni mu butabera parike y'abaturage mbese ko waje gutera akavuyo kuvuga ubutabera murahemukira perezida wa repubulika paul kagame ibyo muri gukora ntabwo mumukorera ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu rwanda agomba kuba demokarasi reba abanyamakuru abafotora bagenda babivuga byose uko mubayeho uko mwirirwa mukubita abaturage n'ibyo bihe ubwo niba mumutaza umuturage muzamugezemo ntibyahereye aho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye metere na ganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye metere ntaganda ati uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu rwanda bazanyica havuka abandi ntawari uzi ko diane azavuka bazanyica havuke ba ntaganda bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u rwanda ntago ari akarwa u rwanda rugomba kwemera demokarasi nk'uko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane rwigara ararerwa icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye nyina ubabyara adeline rwigara we arabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa cumi ah kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze erike kuri iyo nkuru mu rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu rwanda abantu bagera ku bihumbi amajana atandatu badafise akazi icyo kigo eh, gitangaza ko ivyo biharuro eh, vyongera ko abandi banyarwanda barenga imiliyoni miliyoni n'ibihumbi amajana indwi bari mu gisata c'abarimyi nabo uh, babonwa nk'abadafise akazi ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboye
ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyari gisanzwe kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye ahanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha ariko ubu uyu mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na miliyoni eshatu n'ibihumbi cumi n'umunani n'abantu magana atanu mirongo itatu na babiri mu gihe abageze igihe cyo gukora mu rwanda ari miliyoni eshatu n'ibihumbi magana magana atandatu makumyabiri na batanu magana atanu makumyabiri n'icyenda bisobanuye ko abarenga ibihumbi magana atandatu mu rwanda batagira icyo bakora gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko nabo bo basigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda kigaragaza ko aba bahinzi bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi mirongo itandatu na batanu magana cyenda mirongo inani na batandatu nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu rwanda abenshi ni abiyitirira uyu mwuga ariko bakarenga bakarengaho bakaburira n'icyo kurya hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga ibihumbi nka mirongo inani kuko icyo gihe nari nkirufite none byararangiye no kugira ngo mbone icyo kurya ubu ngubu ni amahane turashonje ubu byahatari turabyikiza ahubwo ko twabibereye turaho gutyo n'ibitoki twabiretse kubera ko inaha imvura yahiga gake iyo tugera igihe cyo guhinga tukagera igihe cyo guhinga izuba rikaba imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana hagasarura bake hakunda gusarura abantu bake hahora n'inzara mbega muri make kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba ubu ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararangiye nta myaka myinshi ikiriho ubushakashatsi bwamuritswe kuri uyu wa mbere umubare w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri cumi na gatandatu n'ibice birindwi ku ijana ubariyemo n'abahingira amaramuko ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka cumi n'itandatu kugeza kuri mirongo itatu bukaba buri kuri makumyabiri na rimwe ku ijana ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na mirongo itanu n'umwe ku ijana nta mashuri bize makumyabiri n'icyenda ku ijana bize amashuri abanza gatanu ku ijana biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye nawe icyenda barangije ayisumbuye batandatu ku ijana ni abarangije kaminuza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda murangwa yusufu yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri cyiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurire amasoko ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga ubu twabashyize ku ruhande bitavuze ko nta murimo bafite bidavuze ko ntacyo bakora bafite ibyo bakora ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri muntu wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihemberwa murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza
icya kabiri iyi mibare se ifite ingaruka ku bukungu mu magambo make nta ngaruka ahubwo ingaruka nziza zihari ni uko imibare nk'iyi ngiyi iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utari akazi gatanga umusaruro ufatika ibyo byose bikamenyekana neza ingaruka nziza ni uko abashinzwe za gahunda na za barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu myaka minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi karaveri gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kuyiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu burundi imvura ivanze n'umuyaga yasenyuye ku muhingamo buno wa mbere amazu atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi buramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyunge ko yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyononeka bitaramenyekana patiri mukuru wa paruwasi ya Muramvya wewe Giraze mugore mugoro w'Imana mu kiganiro haye ijwi rya Amerika mu kanya na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye ivya ivyononekaye muri iyo paruwasi yabo iyo mvura yatanguye kugwa isaha indwi n'igice hanyuma rero iragurura amabati hariho uruhande runini rw'amabiro ane hakaba na shatere dusengeramwo na parti de toilette n'igice c'amabati y'isengero yagurutse ivyo nivyo vyabaye uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwo bwo bwo ntaco bwabaye twagize imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo akaba ari akamaramaza ntituba tukivuga nkeka iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungararo itandukanye igize uh, intara ya muramvya yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni ku buryo atawoza kuhasengera muri uno mwanya hagurutse nk'amabati ashika hafi mirongo ibiri n'atanu muga ahantu ni hanini ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora guca utuma ugurura byinshi hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ivyuma bifasha mu majwi bishobora guca vyononekara imvura iciye igwa nico gituma turonse abagira neza batugwana ko hakiri kare boba bagize neza cyane hari ico muriko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mube murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mwumva bishobora kuhononekarira ku rwego rwa paruwasi twagize imana ko vyabaye ariho turi kugira ngo duce dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro vya patiri mukuru mu biro vy'umukarani mu biro vy'ababikira bakira ibintu kuko iyo mvura isa niya niyaduhitiye ko turi ko turagerageza gutabara ibyo twashobora gutabara nk'icyo cya mbere nicyo kinini hanyuma ibindi yemwe twiteza abatugarukira ko nyene patiri mukuru wa paruwase muramvya gerase mugero w'imana tubashimiye cane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika yemwe nanjye ndakingurutse cane kuri iryo jwi rya amerika kuko riratugarukiye ko no mu kutwereka yuko yumvise ivyatubayeho murakoze cane
mu burundi kandi hari umwigeme yiruka atwara ikinga amaze kugera ku rugero ku gutsinda mu mahiganwa mpuzamakungu nyamara nta buryo n'ibikoresho bikenewe afise adelphine n'imfasha yiteguye kuja kuri uyu wa kabiri mu yandi mahiganwa mpuzamakungu muri afurika y'epfo icegera c'ubutwara ishirahamwe ry'abanonotsi bakoresha amakinga mu burundi yemeza ko iryo shirahamwe ata buryo bukwiye ryoronka bwo kumufasha mugenzi wacu eroge wirikaneza yakubitiye igihanga aho n'imfasha aba kandi asanzwe yimenyereza yaduteguriye iyi nkuru ikurikira tanguye kunyonga ikinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane niga mu mwaka wa gatandatu ubu ni umwigeme wa delphine n'imfasha w'imyaka cumi n'itanu aba muri komine gihanga intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi uwo mukobwa avuka mu muryango w'abana icenda akaba agira umunani ku myaka cumi n'itanu gusa niwe aza mu kibanza ca mbere mu burundi mu gusiganwa ku makinga mu bigeme ubuhinga bwiwe bumaze kumushikana mu mahiganwa mu misiri aho yatahukanye ikibanza ca mbere ku bihugu mirongo ibiri na bitandatu vyari vyitavye namusanze ariko arimenyereza mugira igituma turiko turagira amantrenema kandi dufise misiyo yo kuja muri afurika du sud kandi naho nyene nditeze yuko nzotahana umudari w'ikibanza cya mbere niteze gutahana uwo mudari ku ihiganwa ry'ikinga kuko nsanzwe ndi umunyonzi w'amakinga mwabibonye furema ndakunda ikinga cyane nditeze yuko nzoronka uwo mudari kandi nzoronka intsinzi y'ibu- y'igihugu cyacu cy'uburundi ariko uburyo ni bukeya cyane iryo kena ry'uburyo rituma n'ifasha ataronka n'ikinga rigezweho ry'ukwimenyereza kuko ishyirahamwe ry'abanonotsi mu burundi seno ririmuha yitegurira amahiganwa akomeye gusa ariko si ivyo vyonyene antreneri wacu niwe yisopa akadufasha tukiyantrena kuko ababyeyi bacu ntibafite uburyo bukwiye felix ndikumana icegera c'umukuru w'ishyirahamwe ry'abanonotsi banyonga amakinga asanga ababishoboye bose bari bakwiye gufasha uwo mwigeme twebwe ishyirahamwe ryacu ryo kunyonga amakinga mu burundi ntituri ku rugezo rwo gufata mu minwe uru rukino rwacu nk'uko bikwiriye nko mu yandi makungu na leta yacu urabona ubu bukene buhari ntirameze ku rugezo nabwo ni rwo kudufasha kudufata mu mugongo ku rugero ruhagije kera mu minsi iheze hariho nk'iyi burarudi yari ifite abanonotsi b'abahungu bita abamagorwa b'abanyagihanga nyene ba nyabenda bari bafite amakinga agezweho nk'amapejo agezweho kuri kiya gihe bafatwa mu- ba- mu mugongo na, na burarudi rero hari hakenewe nk'ayo mashyirahamwe nk'aya ma- ama- amajansi y'indege nk'aba bagira nk'ama ONG nk'aya masiransi ashaka kumenyekanisha nk'ivyayo kugira dufate mu mugongo Do- ubugirigiri bugira babiri baba bariko badufasha twebwe nawe ugasanga barifashije kandi niho urukino rwacu rw'amakinga mu burundi twabona gutera intambwe ishimishije mu burundi no mu makungu no muri afurika ndikumana anasigura ko iri kena ry'uburyo rihombesha igihugu nk'ubu komite national olympique yatwayemeye kuduha uburyo bw'umukinyi umwe umuhungu umwe n'umukobwa umwe mugabo ahandi wasanga batwaye nk'umuantreneur batwaye abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri abakinyi bacu ntibidagadura ntibiyagura mu gusiganwa kuko muri mu makinga ni ugufashanya wowe uraja imbere uwundi agasubira agakurikira abandi bakwiye ari nka batanuwe muri babiri ntacyo mugenda kuva- kubatorana hariya akarorero nk'ubu ku wa kabiri uyu mukobwa turi kumwe azogenda muri stage muri afurika y'epfo mu mategeko ntihari kugenda wenyene hari kumwe n'uwundi ba- ba- bateza kujana yitwa evangeline rero hariho n'abandi bahungu babiri bategeza kugenda nk'ubu bemereye adelphine azojana n'uwundi yitwa mohamed amadi rero iyo tufise nk'uburyo buhagije hagenda nk'abakobwa babiri hakagenda nk'abahungu babiri mu kurindira adelphine ntifasha kumara umwigeme muhira nk'uko twabibwiwe n'umuvyeyi wiwe kaside manirageza twamusanze iwe ariko atonora ibiharage nabonye abishoboye n'umu- n'umuceri arawuheka ku ikinga Na- ndawurimye ntiwawushomba nyine aragirana enterinema akava ngaha agashika umusigati akava ngaha akaja mu cibitoke akongera akagaruka tumwifuriza itere- ko yoronka n'iterambere kazoza kamufasha venansi bigindavyi nawe mukuru wa nimfasha hari ico abona iyo yihweje mwene nyina kare mu bisanzwe mu umwana w'umukobwa nta kibanza bamuhawe ubu biragaragara neza ko nawe afise ikibanza kandi ni- nivyo ni vyiza vrema mu kwerekana yuko natwebwe nyene abakobwa n'abamama ngera dushoboye ego umukobwa si uwo mu ruhimbi ubu mu bisanzwe arashoboye arashoboye ubu unye turi capable de faire eh, dushobora gukora byose kimwe gusa ikintu nabonye mu bijyanye n'abigeme n'abafasoni eh, barikengera barafise ikintu cyo kwikengera komine gihanga adelphine nimfasha avukamwo niyivamwo abanonotsi batanu ba mbere mu gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu isanzwe ifise umuco wo gutwara amakinga kurusha ibindi bice vyose vy'uburundi eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubashikirize inshamake makuru twababwiye mu kanya gaheze Eh, tubabwiye ko perezida wa amerika donald trump yatangaje uno munsi wa mbere ko utwigoro twa amerika two kugondoza korea ya ruguru ku migambi yayo yereka ibigwanisho nk'imyangadataco twashitseko mu kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri twabwiye kandi ko ejo ku munsi wa kabiri abanyeliberiya bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe ko bahitamwo uzosubirira perezida ellen johnson sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bwa uganda allied democratic forces bagize igitero mu masaha kare uno munsi ku wa mbere eh, ku ikambi ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri hafi y'igisagara ca beni tubabwiye kandi ko turkiya ku munsi wa mbere yasabye leta zunze ubumwe za amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi viza ku bava muri turkiya binjira muri amerika ejo ku munsi wa mungu ibiro vya ambasade ya amerika i ankara vyasohoye urwandiko rivuga ko rigiye guhagarika gutanga amaviza y'abaja muri amerika urwo rwandiko ntirwitomo- ntirwari rwitomoye neza impamvu bafashe iyo ngingo Jote mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri dufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu ari maskarara yegeranije ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza